Iri ni ijwi ry'Amerika. Radiyo ijwi ry'Amerika yumvikana i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri kumwe na Eugenia Mukankusi. Abaduteze amatwi mwese ndabaramukije. Turakomereza ibiganiro byacu ku makuru, turakurikizaho ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda. Naho guhera saa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo. Ikaze ku ijwi ry'Amerika, duhere rero ku makuru.
Aloys Bigirimana wagira bashikirize ano makuru igihugu ca Cameroon cemeye gutanga abasirikare ibihumbi bibiri n'amajana na mirongo itanu bazoja gufatanya n'abandi bo muri ako karere kurwanya umugwi w'iterabwoba wa Boko Haram uri muri Nigeria ico gihugu kandi cagenye umujenerali azwi ku izina rya Nka Valer kugira abicegera curongoye izo nteko z'akarere Colonel Didier Bajek avugira igisirikare ca Cameroon niwe yamenyesheje iyo nkuru kuri uwa gatanu uheze avuga kandi ko gutanga abo basirikare ari gushira mu ngiro ivyo Cameroon yemeye kwa cumi na rimwe kwezi kw'indwi mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu nama yahuje abakuru b'ibihugu n'abashikiranganji bo kwivuna abansi b'ivyo bihugu inama yabereye mu gisagara ca Abuja muri Nigeria mu rugendo aheruka kugira muri kamerune mu kwezi kw'indwi guheze perezida muhammadu buhari wa nigeria yari yamenyesheje ko agiye gukorana n'ibihugu bya kamerune cade niger na bene kugira bagwanirize hamwe umugwi wa boko haramu umaze imyaka itandatu ukora amabi mu gihugu cya nigeria muri leta zunze ubumwe za amerika abakandida bo mu migambwe y'abademokarate n'abarepublike barabandanya amahiganwa kwiyamamaza bariko barahiganwa mu matora y'ibanze bahuriye muri leta ya iowa iri muri leta zunze ubumwe za amerika kuri wa gatandatu muri iyo leta hama hategurwamwo ihayanishwa ry'ibirimwa ibitungwa by'ubworozi n'utugenegene uko umwaka utashe abo bakandida rero bahuriye muri iyo leta kugira baharonkera akaryo ko gushikiriza imigambi yabo amasinzi y'abanyamerika bari bitavye iryo hayanishwa donald trump asanzwe ari ku mutwe mu bakandida b'abarepublike yamenyesheje ko mu gihe yotorwa yotogwa azokubaka uruhome ku mupaka leta zunze ubumwe za amerika gihana n'igihugu ca mexique mu ntumbero yo kuburizamwo abinjira muri leta zunze ubumwe za amerika batagira ibyangombwa ku ruhande rw'abarepublike uwitwa sanders yitoza muri uwo mugambwe amenyesha ko azokora ibishoboka kugira akureho amacakubiri y'urukoba agaragara muri leta zunze ubumwe za amerika kandi ahindure uburyo igisata c'ubucamanza gitunganijwe igihugu ca iran cahaye kuri wa gatandatu igisata ca oni kijejwe kugenzura ibigwanisha uruhonyanganda inyandiko zose zimenyesha ivyo cakoze ku bijanye n'ivyo cagirizwa ko byo gukora ibigwanisha uruhonyanganda ivyo vyamenyeshejwe n'abaserukira ico gisata aho bashimiye iran ko iriko irakurikiza ibyo yasabwe kandi ibikora ku gihe izo nyandiko zirimo kandi insiguro zose igihugu cya iran cyatanze kugira kibeshuze ibyo cyagirizwa n'amakungu amatohozwa yamaze imyaka ntacyo yashyitse ko kuko iran nticigeze cyorohereza abahinga mvamakungu mu kuvuga ko leta z'ubumwe za amerika israel n'ibindi bihugu bitavuga rumwe na iran byakoreye ku nkuru zitari zo irani n'abo bagenduzi ba oni bihaye mu kwezi kwa cumi na kabiri ko baba basohoye urwandiko rugaragaza uko ibintu byifashe ku bijyanye n'ibyo bigwanisho ruhonyanganda abantu bashika ijana na bane barimwo abazimya umuriro mirongo ibiri n'umwe nibo bamaze gusiga ubuzima muri wa muriro waturuka mu nzu y'ububiko umaze iminsi wiha inkumbi mu gisagara cya tiyanjin muri mu bushinwa ayo makuru yatanzwe n'abategetsi b'ubushinwa kuri uyu wa gatandatu
dushimiye mugenzi wacu utugejejeho ayo makuru nshuti zacu muracyateze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda uyu ni umwanya noneho tubagezaho ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo
shuti bavandimwe turi kumwe kunyakira amajwi zanyu twongeye kubaramutsa uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango ejo youth eco nk'uko mumaze kubimenyera mugikurikirana ku cyumweru ku ijana na kane n'ibice bitatu fm radiyo ijwi rya amerika iki kiganiro kikaba kibageraho ku cyumweru isaa kumi n'imwe na mirongo itatu n'itanu ndetse kigasubiramo isaa mbiri n'iminota itanu za mu gitondo n'isaa kumi n'imwe n'iminota itanu nimugoroba naho mu yindi minsi ni kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo ndetse no kuwa gatandatu saa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo uyu munsi muri studio muri kumwe nanjye nicole muziranenge mfatanyije na mugenzi wanjye rindiro maxime ikiganiro kikaba kiyobowe na roger niyigena
suku kwimakiya ahubwo mba ndi bize ndimo ndashaka umugati bebi bebi yo suku kwimakiya ahubwo mba ndi bize ndimo ndashaka umugati Eh, oyo
eyo ni mico the best nkora afrobeat original nkurikirana ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ijana na kane n'ibice bitatu buri cyumweru stay in touch
mu biganiro byahise twabagejejeho kimwe mu biganiro kivuga ku muco wo kwizigamira mu rubyiruko iki kikaba ari kimwe mu bimenyetso biranga iterambere mu kiganiro cy'uyu munsi tukaba tugiye kurebera hamwe bimwe mu bidindiza urubyiruko mu murongo w'iterambere ubwo abandi baba barimo batera imbere hari abasigara bimwe mu mbogamizi ndetse n'ubuhamya bw'umwe mu rubyiruko wabashije kuva mu murongo yari arimo agafata icyemezo cyo kwikorera n'ikiganiro twaganiriye na rosemary mbabazi umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'urubyiruko n'ikoranabuhanga nibyo tugiye kuganiraho muri aka kanya tubafitiye kandi ikiganiro mpaka ku nsanganyamatsiko igira iti ese abanyeshuri bigira ingeso mbi mu biruhuko nk'uko bisanzwe rero ushaka kutwandikira cyangwa kuduha igitekerezo cyawe watwandikira ubutumwa bugufi ku inimero igendanwa zeru karindwi umunani umunani mirongo itanu na gatanu mirongo ine na gatanu cumi na rimwe cyangwa se zeru karindwi kabiri kabiri mirongo itanu na gatanu cumi na rimwe mirongo ine na gatanu ufite ikoranabuhanga hafi yawe watwandikira ku rukuta rwacu rwa facebook ariyo ejo youth eco ukatwohereza igitekerezo cyawe cyangwa ukadusura ku rubuga rwacu wandika wawawa akadomo ejo youth eco akadomo org ikaze muri iki kiganiro
dutangira iki kiganiro rero reka duhere ku nkuru y'umwe mu rubyiruko waje kwigira inama yo kuva ku biyobyabwenge akagana inzira y'ubucuruzi byinshi kuri iyi nkuru turabigezwaho na mugenzi wacu mizero kirisipe afatanyije na charlotte ineza
nyuma y'uko mama we yitabye imana papa we akazana undi mugore kubana na mukasi byaramugoye bituma uyu musore ajya kwibera inzererezi bimwe bita mayibobo ku muhanda bityo gukurira mu buzima nk'ubwo byamuviriyemo kwisanga anywa ibiyobyabwenge ni umusore utuje ubona ko agira amagambo make yambaye umupira uzwi nka rakosite wirabura n'ipantaro ya kaki iri mu bwoko bw'itisi hamwe na sandari yicaye abumbatiye amaboko tumusanze mu rugo iwe O, muratangira mutubwira amazina yanyu n'igihe wavukiye nitwa Kizimana Emmanuel kandi naravutse icyenda kabiri umubonye ntiwamenya ko yigeze asogongera ku biyobyabwenge bitewe n'uburyo bigaragara ko akeye Ah, ese habima ibiyobyabwenge yatangiye kubinywa ryari ese ni izihe ngaruka byakugezeho mfite imyaka cumi n'itandatu njya wenyine nakoreshaga nakoreshaga kore nkoresha n'intore amafaranga amafaranga yo- yose nakoreraga niho nayajyanaga nko ku munsi mu mujyi wa kayonza wabaga nakoreye nka magana atandatu ajya byagura n'itabi byaguraga icumi njye nahaguramo nk'ipaki njye nahagura nakoye icyo gihe twabitaga umuneri nkagera akagangi kara mu ngangi nkararaho ingaruka y'ibiyobyabwenge byatumye byatumye ntakaza igihe cyanjye bituma ntamenya ubwenge kare aribyo nyine bi- byantwaye hakizimana emanweri atuye mu karere ka kayonza ni mu murenge wa kabare turi kuganira mu nzu ye yiyubakishirije nyuma yo gufata icyemezo cyo kureka kunywa ibiyobyabwenge ese hakizima mu gihe wari uri gukoresha ibiyobyabwenge wari ubayeho ute Na- n'umwana wo mu muhanda wikorera imizigo umurekera nk'imizigo imurusha imbaraga nk'ubwo imizigo nikoreraga kera nyine mu muhanda gusa ntayo ishobora ariko umuntu agushyiraga igifurushi ku mu- ku bitugu ukagikura muri gare kigera gare gare ya kayonza yabaga ruguru werekeza i kigali isoko ribera epfo kujya mu rukundo biri mu byatumye hakizimana areka kunywa ibiyobyabwenge kuko iyo abaga azi ko ari buhure n'umukunzi we yageragezaga uko ashoboye akabihisha bikamuvuna bityo ahitamo kubireka si ibyo gusa hari n'indirimbo yakundaga yamufashije kureka ibiyobyabwenge mana fasha ifu byiza u rwanda uzikure ku mi- hakizimana nyuma yo kureka ibiyobyabwenge yagerageje kwiteza imbere atangira akorera rubanda imirimo itandukanye agerageza kwizigama ku buryo nyuma yisanze afite butike ubu ni umucuruzi mu ijwi rituje aradusangiza uburyo abayeho muri iki gihe dore ko afite umufasha bamaze hafi imyaka ibiri babana uzamenya wese guhinduka cyane kuko niba yenda nabaga mfite bitanu kubera ko nahise mbireka atagahiyongera igihumbi gatatu bitandatu ese hakizima ni iki wifuza kugeraho mu bucuruzi bwawe nyuma yo kureka ibiyobyabwenge nyiri intego mfite ni ugucuruza namara gucuruza aho, aho turi nkahava aho nakwimukira mu mujyi aho nakora nk'amangazini hanyuma nkajya ndanguza ah, abacuruza nyine mu- mu- mu byaro hirya no hino noneho gira ubutumwa ugenera urubyiruko nyuma y'imyaka makumyabiri n'umwe haba ababikoresha n'abadakoresha ibiyobyabwenge urubyiruko ikintu nabagezaho ni ukureka ibiyobyabwenge bagakurikira umurimo kandi ikindi bakigirira icyizere ubwo rutabikoresha inama nabagira ni uko batazijyana umunsi n'umwe banabitekereza wabona n'umuntu ubinywa bakamwegera ati ibyo urimo ntabwo ari byo bireke uze dukurikiye mu nzira turimo butike hakizimana irimo ibicuruzwa bitandukanye kuri kontwari hariho imigati n'amandazi naho munsi yaho hari amagaziye y'ibinyobwa ku ruhande hari amajerekani y'ubuto by'umwihariko umufasha we niwe dusanze ari gucururizamo Ah, muratangira mutubwira amazina yanyu amazina yanjye nitwa tuyisenge anonsiyata ndi umufasha wa hakizimana emmanuel ese iyo ugereranyije imbere akiri mu biyobyabwenge n'ubu ngubu Mm.
ubona itandukaniro ririhe nubwo yajyaga mu biyobyabwenge ariko yari azi gukora akamenya kwizigama ubwo twaranakundanaga yari umuntu mbega usuzuguritse ariko aje nyine kuva muri ibyo biyobyabwenge ni uko nguko yagiye azamuka abashinzwe butike barakoze cyane dukomeza ikiganiro uwamahoro nadine yaganiye n'abanyeshuri bo mu bigo bitandukanye bari mu biruhuko maze baganira ku nsanganyamatsiko igira iti ese abanyeshuri hari ingeso mbi bigira mu biruhuko
mbahaye ikaze muri iki kiganiro mpaka nabwira abadukurikiye ko turi kumwe n'urubyiruko rutandukanye rw'abanyeshuri aho tugiye kujyana nabo ikiganiro hari bamwe mu bantu benshi bavuga yuko ibiruhuko ari umwanya abanyeshuri baba babonye wo kwigiramo ingeso mbi hari ababyemeza ndetse n'ababihakana Aha nitwa- murakoze nitwa bukuruse nkaba niga muri esi nyamirambo
twahingabire janine nkaba niga muri koleje de kirisite ruba i nyanza twizere esita nkaba niga muri koleji de butaro nyamirambo mwe murakoze nanjye nitwa kwizera jean paul niga muri nyanza tekinika sikuru ndahera ku babyemeza ese mwebwe mushingira kuki muvuga yuko ibiruhuko ari umwanya abanyeshuri bigiramo ingeso mbi ubusinzi ubusambanyi kunywa ibiyobyabwenge ndetse n'ibindi ngenda byemera ijana ku ijana impamvu wenda natanga iyo udafite ikintu ukora abantu bashaka kugushuka baba babonye uburyo wenda hari igihe umuntu ajya muri vakanse sha, atanywaga nk'inzoga ariko yagaruka muri vakanse ugasanga wenda na za nshuti nziza bagendana agahita azihindura kuko wenda hari ibindi bintu abonye muke muri bya biruhuko reka twumve esita wowe icyo kintu kivugaho iki nanjye ndabyemera ijana ku ijana ko ari byo kuko usanga akenshi aba- abana bagera mu biruhuko bagahinduka kuko muri vakansi uba warabonye ibintu byinshi warabonye ukuntu wenda ukuntu abantu bambara ibigezweho uba waratangiye kwiga ibintu byinshi ugasanga umu- nk'umwana yabonye nyine abandi banywa inzoga ugata- ugasanga nawe atangiye kuzinywa akabona abantu bangana nyine basigaye bajya muri buwate akavuga ati nanjye nzajyayo ukaba wenda afite abashugardadi cyangwa bafite ibindi bintu ukabona nyine yize imico mibi ugasanga arahindutse surtout nk'iyo umwana mwigana ukabona yatashye ameze neza ukagaruka ukabona muratangiye agarutse afite tatuwaje urumva nyine aba yarahindutse ijana ku ijana ntabwo nemeranya n'ababivuga kuko ntabwo bavuga ko ibiruhuko ari byo bikwigisha imico mibi imico mibi ugomba kuba warayikoranye ntabwo bavuga ko niba uvuye ku ishuri uje muri muri vakansi ntabwo wahita wigiramo kunywa izo nzoga cyangwa kwigiramo kwitamo iryo tabi mu gihe wari utarajya ku ishuri n'ubundi wari usanzwe ukora ibyo bintu E, murakoze nanjye ntabwo na n'ubu ngubu ndabyemeza ndacyabihakana ntabwo kiruhuko aricyo gitera ibyo ngibyo nk'uko buriya yatubwiye ngo tetuwaje n'ubundi yasanzwe muri mayindi avuga ngo ngewe ngo tetuwaje ni ikintu nkunda ninaha nzagishyira nk'uko nyine no mu ntara handi yagishyiraho ariko kuvuga ngo ikiruhuko nicyo kibiteranye numva atari byo rwose ku ishuri iyo turi ku ishuri muri interinete urumva nta mubyeyi uba uhari ibyo bintu byose utekereje ntabwo ari ukubikora ariko muri vakansi kuko uba ubona abantu mugendana cyangwa ukabona abandi icyo gihe urabikora ngomba gusohoka ngomba gukora ibingibi ngomba guhindura imyambarire urumva ugahinduka nose kesi nyinshi ntizibaho z'uko abanyeshuri ugasanga umunyeshuri yatashye bamwirukanye kubera gusimbuka ibigo agiye gushaka inzoga hanze none se n'uwo nguwo naza muri vakansi akanywa inzoga nyinshi ni ukubera vakansi cya yari asanzwe anywa za nzoga ariko urabona nk'iyo turi ku ishuri nk'abantu bafata ayanyweye inzoga ari nka babiri ariko muri vakansi nka polisi abantu ifata bari benshi cyane nawe nakubwiye ati ni ya mico umuntu aba afite ibimurimo ariko urabizi ko iyo ufashwe wasinze bakwirukana niyo mpamvu bamwe batabikora bari ku ishuri ariko bagera muri vakansi bakabikora bakazinywa muri vakansi niho hantu hambere umuntu akenera amafaranga ku ishuri twese twambara iniforume ntabwo wenda uri kuvuga ati ndakeneye jinisi nziza ariko noneho nigera muri vakansi nzarambura mugenzi wanjye yambaye ipantaro nziza yambaye agapira keza yambaye iki nanjye urumva nzavuga se ndajya gusenga nsa nabi ariko we nimwegera nkamubaza azanga ati ariko ngewe mfite umuntu ujya umenya gutya na gutya na gutya nshobora kwisura nanjye mu ngeso z'ubusabu noneho se abatwara inda zo ku kigo nabo ni ubukene cyangwa ingeso y'umuntu baba barabihereye muri vakansi bakabikomeza kuki se mutavuga ko kuko ku ishuri kugira ngo usambanye ni kirazira turabizi umuntu ubikora aba ari umuntu wari ntabwo byoroshye muri leta ntabwo byoroshye nk'uko none se nkamubwire abantu babikora bari porofeshono ugize ugize ku nzi nkanjye nk'umuntu yitabiriye iki kiganiro kijyanye na vakansi bitewe n'uko njye nkunda umuziki numva ko mwaza gutura ndakabya christopher riderman ikiganiro n'ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika nk'uko twabigarutseho dutangira ikiganiro mugenzi wacu karine wizeye yaganiriye na rosemary mbabazi umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'urubyiruko n'ikoranabuhanga ni mu nkuru ikurikira
ndi kuri minisiteri y'urubyiruko ndi kumwe n'umunyamabanga uhoraho wa minisiteri y'urubyiruko piyesi watangiye utubwira ni ibiki mufasha urubyiruko kugira ngo rutere imbere
murakoze cyane icyo rero minisiteri y'urubyiruko imaze ikora nyuma y'imyaka makumyabiri n'umwe igihugu kibohowe murabizi ko mu mateka y'u rwanda igihugu cyacu cyashenywe n'urubyiruko kinabohorwa n'urubyiruko urumva ko urubyiruko ari abantu bari sentire cyangwa abantu bafite uruhare rukomeye cyane mu iterambere ry'igihugu ibyo tumaze gukora ni ibintu byinshi cyane mu rwego rw'ubukungu mu rwego rw'ubuzima mu rwego rw'imyumvire iterambere ry'imyumvire mu rwego rwo guteza imbere ubumenyi sikilizi developumenti hamwe no mu rwego rwa patisipeshoni kugira uruhare mu byemezo bifatwa mu nzego zifata ibyemezo hagiyemo urubyiruko mbere ya jenoside n'urugamba rwo kubohora igihugu cyacu urubyiruko rwari rwari nk'abantu secondary citizen nk'abantu mbese bakenewe gusa imbaraga ariko nta focus niba mwibuka hari indirimbo bajyaga babina ngo u rwanda rw'ejo ruzagira ibi ni rw'ejo rw'ejo rw'uyu munsi rwo gahunda ni iyihe minisiteri rero tugira viziyo dukoreraho yitwa happy iriya hashi ibanza ni health ubuzima buzira umuze iriya a ikurikiyeho ni attitude imyumvire y'urubyiruko p ikurikiyeho ni patriotism gukunda igihugu p ya kabiri ni productivity umutanga umusaruro iriya i iheruka ubundi yakabaye wayi nka youth ariko twayise i iba innovation guhanga ibishya igihugu gifite ubuzima bwiza nicyo gihugu gifite ubukungu twatangiye kuri hashi ubuzima mbere y'uko avuga n'ubucuruzi mbere y'uko avuga no kujya kwiga afite ubuzima ibyo rero niho cyane cyane mwabonye ko hari urubyiruko si mu rwanda gusa ku rwego rwa afurika no mpuzamahanga urubyiruko rusigaye rwaribasiwe n'ibijyanye n'ibiyobyabwenge inda zidateganyijwe kwicuruza human trafficking ku rubyiruko rwagisabitswe n'ibiyobyabwenge dufite gahunda ya rehabilitation y'iwawa cyangwa ingororamuco aho tumaze guhugura urubyiruko habamo patsi ebyiri rehabilitation mu mutwe psychosocial hakabaho no kumuha ubumenyi skills aho rero iyo bageze iwawa ba bandi bari mu muhanda baba ku muhanda badafite akamaro badafite icyo bamaze birirwa biba abantu birirwa banywa ibiyobyabwenge bashakisha amafaranga yo kunywa ibiyobyabwenge turabatwara bose dukoranye n'inzego z'ibanze uturere tukabajyana iwawa bakamara y'umwaka batozwa bakagaruka bahindutse bashya abenshi bamaze kugenda bihangira imirimo hirya no hino dufatanya n'inzego z'ibanze yo kubaha ibyitwa sitatapu kiti ni nk'iyo wararangije uri umubaji tuguha ibikoresho by'ububaji kugira ngo mutangire ariko tukabashyira muri koperative hari byinshi rero twavuga minisiteri imaze gukora kugira ngo ifashe urubyiruko mu iterambere ryarwo none se hanyuma noneho nyuma y'imyaka makumyabiri n'umwe waduha ishusho y'aho urubyiruko muri rusange y'aho rugeze rwiteza imbere ishusho turabona ishimishije turabona hari icyizere iyo urebye nk'ubu ngubu mirongo itandatu na rimwe ku ijana y'abakozi abakozi bakora mu bigo bya leta mu bikorera muri civil society ni urubyiruko ubundi bavaga muri gi- mu- mu- mu ishuri akumva ko azicara leta imushakira akazi kuva rero mu mashuri bagenda bigisha entrepreneurship bajya muri za university bitwereka ko icyerekezo cy'igihugu cyacu ni uko private sector cyangwa abikorera aribo bazateza imbere igihugu cyacu tukabona urubyiruko nabo barimo baganisha muri icyo cyerekezo biduha icyizere ko ejo ari heza cyane cyane urubyiruko mu rwego rwo kwihangira umurimo turamushimiye Carlene namwe mu gifungura inyakiramajwi zanyu iki ni ikiganiro ejo radiyo ijwi ry'amerika mbona ibiti by'inganzamarumbu ngera urenga hamwe ritarenga ni mama wambyaye nakwitura ikihi yego nitwa mayiti popo nkurikira ikiganiro ejo ku ijwi ry'amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm turakomeje n'ikiganiro rero ariya tetagwiza afatanyije na hitimana davide banyarukiye mu burasirazuba mu karere ka bugesera maze baganira n'urubyiruko uko rubona iterambere nyuma y'imyaka makumyabiri n'imwe igihugu cy'u rwanda kimaze kivuye muri jenoside y'igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane kuba jenoside yararangiye njye mbona urubyiruko rwarateye imbere nk'uku nkanjye nabonye amafaranga ndashinga kano kaduka ubona hano urumva kandi njye ndi umunyeshuri kubera nyine bampa amafaranga bitanekereza igitekerezo cyo kwishingira akazi nkafashanya n'ababyeyi banjye kugira nanjye niteze imbere urubyiruko rw'ino minsi busigaye bwiteza imbere bagatekereza se ni iki nakora kugira ngo inteze imbere mbona nta kibazo ariko ubona nta rugomo mbona ruteye imbere nyine ruba rusa neza rujijutse gutera imbere ko urebye bateye imbere cyane cyane mu mibanire nka- nk'ibintu by'amoko urabona ko ntabwo ari kimwe na mbere ya jenoside Eh, urabona ko ubu ngubu babanye neza mu bintu by'imikorere urabona ko bizinesi ziragenda ntabwo ari kimwe na kera umuntu afite uburenganzira bwo gukora ibyo ashaka twisanzura iterambere ry'urubyiruko nyine kuri iki gihe ubona kubera ko abantu bamenye ibintu byo kwihangira umurimo ubona ko nta kibazo rufite iki gihe kuko kuri iki gihe nta muntu ukimara kwiga ngo avuge ngo ararindiriye gusaba akazi kuri leta usibye kwihangira umurimo iyo wabashije kwihangira umurimo ubona ko byose bishoboka ushobora kugera ku iterambere wifuza ubona urubyiruko uburyo rwiteza imbere ha- ubundi nko muri za mirongo inani na gatanu gutyo wabonaga yuko nta muntu yabasha kuba yakwihangira umurimo ngo avuga ati ubu ngiye gufata akazi nk'aka ngaka nkakora ariko ubu ngubu usigaye wihangiye imirimo ukavuga ati ubu nkanjye ubu ngende umunyonzi mfata akagare kanjye nkagenda nkakanyonga nkavuga nti ejo wenda nzubaka iyo nzu cyangwa mbe nagura moto iyo gare ndiveho ariko icyo gihe nta muntu yabaga kuba yabasha kuvuga ati mfata ako kagare nyonge cyangwa mfata ako kamoto njye kumotara buri muntu wese yumvaga yuko ibintu arimo ari ibintu by'ubugizi bwa nabi ariko ubu nta bugizi bwa nabi bukibaho mbona rubayeho neza mu by'ukuri bitewe n'iki bishingiye kuri politike ya leta muri make leta y'u rwanda niyo ya- yaru- yaruhaye iyo opotinite yo kugira ngo ru- ru- rube rwabaho neza vijoni nziza babakangurira kumenya gukora kwihesha agaciro dukurikije gahunda nziza ya leta urubyiruko na- rwabishingiyeho ru- rutera imbere muri make wenda nanjye nanihereye mba numva mfite intego yo gutera imbere mba numva nta kintu nta busitakiri ndi imbere ikintu mba ntekereza ngo fesike ejo hanjye he hameze gute ariko cyane cyane ahantu byagiye biva izingira ni gahunda za leta zo gukangurira urubyiruko gukora njyewe mbona nyuma ya jenoside ubuyobozi bwagiyeho bwitaye cyane kugira ngo ruzamure urubyiruko ku buryo kugeza uyu munsi ubu ni urubyiruko rwinshi rusigaye rubasha kwihangira imirimo leta ikabi- ikabibafashamo kandi ikigaragara ni uko uhereye nyuma ya jenoside kugeza ubu u rwanda bigaragara ko rutera imbere cyane nyuma yo kumva rero urubyiruko rwo mu ntara y'iburasirazuba uyu ni dani vumbi mu ndirimbo ye hanga umurimo noneho twagiye rimwe kabiri gatatu kane
muhanda kazi imvura ihise kandi amafaranga araryoha rubyiruko dushakashake dukora imishinga duhanga umurimo hanga umurimo mukobwa hanga umurimo muhungu ushakashaka ukora umushinga niwo shingiro ry'ubukire hanga umurimo mukobwa hanga umurimo muhungu ushakashaka ukora umushinga niwo shingiro ry'ubukire
rwose nawe urangije amashuri ubushomeri ntibugukwiye tekereza utegura umushinga dani vumbi ati hanga umurimo maxi iyi ndirimbo urayivugaho iki ni ukubyaza umusaruro igihe kigihari hanyuma rero ikinamico nyiramubande muratangira kuyikurikirana mu kiganiro ejo guhera mu cyumweru gitaha
nyiramubande we
urugendo rwagenda ndabona aho mbihera
ngurugendo none se akazi agafuka ntukareba U- utangiye kwiriza se kandi bimeze reka gute nkubwire ukuntu wenda wari warambujije ngo sinzajye mbika ku ngutiya No- no- u- u- ntumbwire ko ntumbwire ko y'amafaranga ikinamico y'uruhererekane nyiramubande ni hagati y'abaturage b'inkambi ya rwejuru na santire ya ruhiza mwicikwa n'aba bakinnyi b'imena nk'ahabana mbabazi gatsimbanyi Ndetse ndetse n'abandi
ese ibibazo bahura nabyo bahangana nabyo gute kandi aza no mu rugo
urumva se yavangura mu guhana iyi imvura iguye yagira bose mwicikwa n'iyi kinamico nyiramubande nyiramubande nyiramubande kinamico nyiramubande mu kiganiro
abakecuru n'abasaza yawe nyiramubande we nyiramubande we
nyuma yo kumva uko bizaba bimeze mu kinamico nyiramubande uyu ni wa mwanya w'abakunzi bacu ku biganiro byatambutse muri igira hino ubu tugezeho twumva uko byari byifashe mbanje gusuhuza abakunzi b'ijwi rya amerika by'umwihariko abakunzi b'ikiganiro ejo kuri uyu munsi ubutumwa buraza kuba bugaruka cyane cyane ku kiganiro cyanyuzeho mu cyumweru gishize cyavugaga ku icuruzwa ry'abantu reka tudatindiye abakunzi bacu duhere ubutumwa bw'uyu munsi ku bwa kiki patrick utuye mu gihugu cya mozambique hafi n'umupaka winjira mu gihugu cya malawi ati ibyo muvuga ni ukuri kuko na hano hafashwe abakobwa umunani babiri b'abanyarwandakazi n'abarundikazi babiri ndetse n'abanyekongo bane bari babeshywa akazi kandi mu by'ukuri bari bajyanywe mu bikorwa by'uburaya akomeza avuga ko icyo yishimira ari uko babacyuye amahoro naho didiye guturuka mu gihugu cy'u Burundi ati njye byambayeho bantwaye bambwira ko banjyanye mu bikorwa by'ubucuruzi ariko mu by'ukuri bari banjyanye mu barwanyi gusa ubu naratashye urakoze cyane didiye ku butumwa bwawe ndayisenga werarise nawe yagize icyo asaba urubyiruko aho yarusabye kuba maso bakakira ubuzima babayemo birinda baza babashuka ko bababoneye akazi mu bihugu byo hanze ejide ngendakumana uri mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi nawe yagize ati nka twebwe urwaruka usanga hari uruhare tubifitemo kugira ngo ubwo bucuruzi budukorerwe kuko usanga benshi baba bifuza kujya hanze cyane naho jean batiste witonze ati kurwanya ikibazo cy'icuruzwa ry'abantu burundu birasaba ubufatanye bw'ibihugu byacu kuko iki ni icyaha cyambukiranya imipaka reka dusoreze ubutumwa bw'abatwandikiye none ku butumwa bwa joseph bucumi wo mu gihugu cy'u Burundi wagize ati abagurisha abantu mu by'ukuri mbona nta bumuntu baba bafite kuko biriya ni ibintu bitanezeza uwo ari we wese biramutse bimukorewe turamushimiye cyane ndetse n'abandi bose baduhaye ibitekerezo byabo reka nanone twisegure ku bakunzi bacu kuko ubutumwa bwari bwinshi ariko ubwo tutasomye tuzabuheraho ubutaha gusa twongeye gushimira abakomeje kuduha ibitekerezo mu buryo butandukanye haba abadahwema kuduhamagara cyangwa kutwandikira muduha ibitekerezo n'inyunganizi ku biganiro tubagezaho by'umwihariko ariko dushimiye ababanyi bacu bo mu gihugu cy'u Burundi kuko uyu munsi ubutumwa bwabo bwari bwinshi mbere yo gusoza reka tubibutse uburyo mwaduhamo ibitekerezo byanyu aho mushobora kutwandikira ubutumwa bugufi cyangwa igitekerezo ku nsanganyamatsiko mwifuza ko twazabakoreraho ubutaha kuri telefone igendanwa ariyo zeru karindwi umunani umunani mirongo itanu na gatanu mirongo ine na gatanu cumi na rimwe cyangwa se zeru karindwi makumyabiri na kabiri mirongo itanu na gatanu cumi na rimwe mirongo ine na gatanu uramutse uri hanze y'u rwanda wakongeraho akamenyetso ko guteranya magana abiri mirongo itanu naho imeri yacu ni ejo yuti eko mu magambo afatanye arobazi gmail akadomo komu ndetse n'abakoresha facebook mwaduha ibitekerezo mu gihe hashakirwa ukandikamo ijambo ejo yuti eko ubundi ukadukurikira ndetse ukanadusangiza ibitekerezo byawe naho uramutse ushaka gukurikira ibiganiro bya ejo byatambutse wajya ku rubuga rwacu ari rwo wa eshatu akadomo ejo yuti eko akadomo oruge mwakoze kubana natwe muri uyu mwanya w'ubutumwa bwanyu imana ibarinda
ejo ejo reka tubabwire yuko ikiganiro cy'uyu munsi tugihiniye ahangaha tubibutse ko twaganiriye kuri bimwe mu bidindiza urubyiruko ku murongo w'iterambere twanumvise ubuhamya bw'umwe mu wavuye muri uyu murongo agafata icyemezo cyo kwikorera agana inzira y'ubucuruzi urubyiruko narwo ntirwatanzwe rwagize ibitekerezo bitanga kuri iyi ngingo twanumvise kandi ikiganiro mpaka n'abanyeshuri bari mu biruhuko
muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya gato saa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo murumva ijwi ry'amerika abakunzi badusangira ijambo ndabasuhuje kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi muri studio z'ijwi ry'amerika inteko ishinga amategeko y'u rwanda tariki ya cumi y'ukwezi kwa munani nibwo yatoye umwanzuro usaba ko hajyaho komisiyo ishinzwe kuvugurura itegeko nshinga uwo mwanzuro wafashwe nyuma y'uko abagize inteko ishinga amategeko bagejejweho raporo y'ingendo abadepite bakoreye mu mirenge igize u rwanda bumva ibitekerezo by'abaturage banyuranye ku ngingo yo kuvugurura itegeko nshinga abanyarwanda batoye mu mwaka wa bibiri na gatatu umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumuta kaboyi i kigali mu rwanda yakurikiranye ibikorwa by'inteko mu mirenge magana atatu mirongo itatu n'itandatu yasuwe n'abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite abadepite babonanye n'abaturage bararenga miliyoni imwe n'ibihumbi magana inani abo baturage bongeye gushimangira impamvu nyinshi basanga ingingo y'ijana na rimwe yahindurwa bakagumana na perezida paul kagame akabayobora mu banyarwanda barenga miliyoni imwe n'ibihumbi magana inani bifuje ko bagumana na perezida paul kagame icumi nibo bonyine banze ko itegeko nshinga ryahindurwa kandi basobanura impamvu zabo visi perezida w'inteko ishinga amategeko jeanne d'arc uwimana impaye arabisobanura ingingo ntiyavugururwa ahubwo hashakwa undi w'intwari nkawe wamwigiraho akayobora imyandikire y'ingingo y'ijana na rimwe ivuga ko nta na rimwe umuntu yemererwa gutorerwa manda zirenze ebyiri ku mwanya wa perezida wa repubulika bakongera bakibaza ikibazo ngo ingingo ntigomba guhinduka kubera ko ijya kujyaho hari impamvu zabyo ahubwo muri iyi myaka ibiri isigaye hagomba gutegurwa undi nanone bakibaza ngo iyi ngingo iramutse ihindutse hakazaza abandi badafite imiyoborere nk'iya nyakubahwa paul kagame byagenda biti abandi bati ntiyari akwiye kwiyamamaza kugira ngo batazagira ngo arashaka kugundira ubutegetsi hanyuma bakongera bati yakoze neza akwiriye kuruhuka mu bifuza kugumana perezida paul kagame batanze impamvu nyinshi bavuga ko yahagaritse jenoside yacyuye impunzi yarwanirije ubucengezi ndetse benshi bakanifuza ko manda kuri perezida paul kagame zitavugwa ahubwo yabayobora kugeza igihe azasazira visi perezida w'inteko ku byerekeye umubare wa manda abanyarwanda benshi bavuze ko nta mubare wa manda n'inshuro byagenwa kuri perezida paul kagame ahubwo ko yayobora igihugu kugeza ananiwe yamara gusaza akazaba umujyanama w'igihugu ariko bigakorwa kuri we gusa abandi bajyaho abanyarwanda nibo bazemeza igikwiye gukorwa nyuma ya perezida kagame abandi bose bajya bahabwa manda imwe y'imyaka irindwi ikongerwa ari uko bagaragaje imyitwarire n'imiyoborere myiza hari abandi baturage bavuze kuri manda ya perezida wa repubulika ko y'imyaka irindwi ariko ikagenda ivugururwa inshuro nyinshi abandi bagenda bavuga imyaka itanu gusa abadepite bagejejweho iyi raporo hari byinshi basanze bitaritaweho kandi ngo byaravuzwe n'abaturage wiri depite gatabazi jean marie vianney nko mu karere ka gicumbi abikorera bagaragaje yuko ari abikorera ndetse n'abandi bagaragaje yuko nibaramuka bagize uwatuma hataboneka ubushobozi bwo gukora amatora biteguye no gutanga ubushobozi bwabo ariko amatora akaba iyo tumwonyaje ni nziza nayo irakomeye aho abanyarwanda bavuga bati niba abazungu badukangisha amafaranga y'amatora twiteguye kuba twakwikura ibikwembe tugashaka imishanana tugashaka ubushobozi mu mafaranga tugatanga imodoka zacu ariko amatora agakorwa mu gihugu ndetse bakanatera n'indi ntambwe hari abagaragaje ati usibye nawe kumwemeza aka- akatwemerera n'abazungu cyangwa abirwanya tuzabemeza bumve ukuri kw'abanyarwanda nyuma yo kugezwaho raporo abadepite basabwe ko bitarenze ejo mu gitondo abadepite bifuza gutangiza uyu mushinga w'itegeko bagomba kuba bamenyekanye maze bagahabwa abakozi b'inzobere umushinga w'itegeko ugamije kuvugurura itegeko nshinga ugatangira kwandikwa neza asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tukivuga kuri iki kibazo cy'itegeko nshinga mu rwanda abagize sena nabo bakoze ingendo ku mirenge inyuranye y'igihugu baganira n'abaturage ku kibazo cyo guhira itegeko nshinga komisiyo ya politiki n'imiyoborere myiza mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda umutwe wa sena yagejeje kuri sena yose raporo y'icyo abaturage bavuga ku cyifuzo cyatanzwe na bamwe mu banyarwanda cyo guhindura itegeko nshinga ngo umukuru w'igihugu paul kagame akomeze kuyobora umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali yakurikiranye imurikwa ry'iyo raporo muri sena eric bagira ubusa komisiyo ya politiki n'imiyoborere myiza muri sena ivuga ko yakoze raporo igendeye ku byiciro by'ingeri zitandukanye z'abanyarwanda batanze ibitekerezo ku itegeko nshinga ubw'inteko ishinga amategeko yabasuraga mu byumweru bibiri byashize ni raporo ibumbiye mu cyegeranyo cy'amajwi n'amashusho y'abagaragara banumvikana bashima ibyiza perezida paul kagame amaze kubagezaho mu nzego zose ibyifuzo by'abasabye ko umukuru w'igihugu yakomeza gutegeka binyuze ku guhindura itegeko nshinga ngo biratandukanye senateri apolineri mushinzimana perezida wa komisiyo ya politiki n'imiyoborere myiza mu mutwe wa sena abenshi bagaragaza ko basaba ko nyakubahwa paul kagame yakwemererwa kwiyamamaza mu nyungu bose abandi bakavuga bati yakwemererwa kuyobora igihe cyose eh, aki- agifite imbaraga eh, kugeza igihe azumva atagishoboye abandi bakavuga bati yakiyobora imyaka irindwi kandi akemera kwiyamamaza igihe cyose abaturage bakimufitiye icyizere nyuma yo kugaragaza ibikubiye muri iyo raporo ya komisiyo ya politiki n'imiyoborere myiza mu mutwe wa sena abayihagarariye bagejeje kuri sena imyanzuro ikurikira senateri mushinzimana umwanzuro wa wa komisiyo ni uko eh, sena isabwa gushyira mu bikorwa ibitekerezo n'ibyifuzo by'abanyarwanda byanyuze mu busabe bwanditse no mu biganiro ingingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga ikavugwa hakurikijwe ibiteganywa n'itegeko nshinga ndetse n'andi mategeko umwanzuro wa kabiri eh, sena irasabwa kandi ko mu bubasha n'ubushobozi bwayo yasuzuma ikanasesengura izindi ngingo z'itegeko nshinga zikwiye kuvugururwa komisiyo ya politiki n'imiyoborere myiza kandi muri sena yasabye ko yagenerwa ibyangombwa byose igashyirirwaho na komisiyo y'impuguke mu kuyifasha kunoza uyu murimo werekeza ku guhindura itegeko nshinga ni imyanzuro abasenateri uko ari makumyabiri na bane batoreye nta wifashe nta n'impfabusa mu baturage basaga ibihumbi magana abiri mirongo inani na bitanu bakomoka mu turere cumi na kamwe abasenateri bagezemo bashyira ahagaragara raporo yabo ntibavuze imibare y'abahakanye ku itegeko nshinga ritakorwaho ariko ufatiye kuko bavugaga bamwe mu batarabyifuje byumvikanishaga ko ari mbarwa hafi ya ntabo imibare isanzwe y'abasabye mu nyandiko guhindura itegeko nshinga ngo perezida kagame akomeze gutegeka barasatira miliyoni enye n'umuturage umwe rukumbi wanditse ahakana ko itegeko nshinga ryahinduka ingingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga u rwanda rugenderaho ari nayo yahagurukije rubanda ivuga ko umukuru w'igihugu atemerewe kwiyamamaza inshuro zirenze ebyiri imwe ku myaka irindwi igihe iyi ngingo yaramuka ivuguruwe izaba ifunguye imiryango kuri perezida kagame ku kongera kwiyamamariza gutegeka u rwanda nta gihe kiramenyekana cyo kuzatorera akamaramaka eric bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali mu biganiro byacu binyuranye cyane icyadusangire ijambo mu minsi yashize ijwi ry'amerika ryakomeje kuvugana na bamwe mu banyarwanda bari hanze y'igihugu abenshi muri bo bahagarariye amashyaka ya politiki n'amashyirahamwe atagengwa na leta bose basobanuye uko bumva ikibazo cy'itegeko nshinga n'amatora ya perezida mu myaka ibiri iri imbere si abo gusa ariko ijwi ry'amerika ryakomeje kuvugana n'abandi banyarwanda bari imbere mu gihugu basobanura icyo batekereza ku kibazo cy'itegeko nshinga kugeza ubu muri dusangire ijambo ijwi ry'amerika ryavuganye n'abanyarwanda bari mu gihugu barenze icumi bumvikanisha ko badashyigikiye ko itegeko nshinga ryahindurwa mu kiganiro cy'uyu munsi ku buryo bw'umwihariko turakomeza tuvugana n'abandi banyarwanda turahera kuri umwe ku buryo bw'umwihariko wiyemeje kwandikira inteko ishinga amategeko y'u rwanda ayisobanurira ko itegeko nshinga ritahindurwa uwo ni bwana vetus nshimiyimana twaganiye mbanze ngusuhuze bwana nshimiyimana vetus urakomeye cyane yego gira amahoro ndakomeye wowe uri umwe mu banyarwanda ariko nturi mu banyarwanda icumi inteko yatangaje ko bemeje ko badashyigikiye ko itegeko nshinga ryahinduka ariko wowe wafashe iya mbere rugikubita wandikira inteko uyimenyesha ko utifuza ko itegeko nshinga ry'u rwanda ryahinduka wabitekereje uti mu kwandika iriya iriya leta nyijyana ku nteko nshingamategeko nabitekerejeho ntabwo ari ahubutse ngo nshyire aho ngaho nabitekerejeho bitewe n'ibyo biyamamazaga bavuga ko bazageraho ntabwo babigezeho impamvu nyamukuru washingiyeho ni izihe mbese ibaruwa yawe wayanditse ryari vetusi nshimiyimana Eh, hashize amezi abiri nyanditse ntabwo naperesiza neza itariki ariko hashize amezi abiri nyanditse impamvu watanze ni izihe impamvu ya mbere ni ukutavogera kwanza itegeko iryo ari ryo ryose cyane cyane ibihugu bya afurika impamvu ya kabiri ni kuba i- ibyaba byaragezweho byakagombye kuba byaragezweho mirongo itanu ku ijana ntabwo byagezweho hari ibyagezweho ariko hari n'ibitagezweho ibyo bya- bita- bitagezweho rero nibyo byatumye nandikira inteko nshinga amategeko bisaba ko iriya ngingo y'ijana na rimwe itahinduka ikindi ngewe umunyarwanda mfite uburenganzira ku gihugu cyanjye mfite gutanga igitekerezo mu itegeko nk'uko ugomba nzi ibinyemerera ngaruke gatoya ku ku cyaneye kuba natuma ye- nakandika iriya leta isaba ko iriya ngingo y'ijana na rimwe itahinduka kuko hari ubukene bwinshi mu gihugu hari abashomeri benshi mu gihugu kwirengagiza ururimi gakondo rw'ikinyarwanda ugiye kuri rdb rdb ikorera abanyarwanda ikorera mu rwanda ariko ikitwa rdb fowa ntabwo byumvikana n'ibindi nabasha kuvugaho hanyuma hakabamo no kwirengagiza abantu abakene iyo bagiye gukora urutonde rw'abantu b'abashomeri babahera kuri ba bandi barengeje sogonderi kuzamuka ntabwo bahera kuri ba bandi bagize ikibazo cyo kutiga bitewe n'intambara yabaye muri mirongo icyenda na kane Ye, reka tubiganireho Harimo noneho ihangane abatahigurira.
gato ihangane gato nkurikije ibisobanuro utanze vetusi aho uri mu rwanda birumvikana ko ibaruwa wandikiye inteko muri make itibanze na gusa ku itegeko nshinga ryahindurwa ahubwo wibanze no, no ku nshingano inteko ubwayo yagomba kuba yaragejeje ku banyarwanda niko bimeze urakoze cyane numva ubizi urakoze cyane nawe ndagushimiye ahubwo se muri bibiri na gatatu muri kamarampaka yo gutora itegeko nshinga itegeko nshinga ririho ubu wararitoye toye ntabyo natoye nta n'ubwo natoye waritoye perezida natoye abadepite ibintu nk'ibyo vetusi nshimiyimana umaze kwandika iriya baruwa yawegejeje ku nteko inteko yarayakiye yaragusubije hakurikiyeho iki inteko yarayakiriye interaho kashe ya serivisi ya reception kashe de reception nta gisubizo kindi nabonye gusa ahubwo hari ibyagenze nabi kuri ngewe mu buhe buryo haciye iminsi ikinyamakuru kimbaza kuri ibyo bintu nyibwiraho nk'uko mbivuze nk'uko nguko nibwo natangiye gutotezwa nibwo natangiye kubura umutekano nibwo natangiye kuba serivisi nakabaye kuba nabona muri leta nizeye neza ko wabikurikiye perezida w'u rwanda paul kagame yakunze kumvikanisha neza ko abanyarwanda bose bagomba kugaragaza icyo batekereza kuri kiriya kibazo cy'itegeko nshinga wowe wabigaragaje uko ubyumva mu burenganzira bwawe wigeze wiyambaza umuvunyi cyangwa se perezida w'igihugu ku kibazo cy'uburenganzira bwawe mbere y'uko ujya kuri perezida hari inzego z'ibanze ugomba kubanza ukanyuraho izo nzego z'ibanze nizo nakore na- nabanje mbyereka ikibazo cyanjye um, babwira uko byagenze njya kuri komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ndabibabwira polisi y'igihugu nayo irabizi ntacyo bamfashe kugeza ubu ngubu ndi mu buhungiro ntabwo ndi gukora ntabwo ndi mu rugo iwanjye ntacyo navuga kugeza ubu ngubu kirafatika ku buryo numva ko naba mfite umutekano bitewe n'uko nawubuze kandi mu nzira zigaragara nagaragaje none se kuba twumva muri uyu mwanya ku nteko ubwayo yifuje ko abanyarwanda bagaragaza ibitekerezo byabo kuri perezida wa repubulika icyifuzo cyawe cyangwa se icyo wumva ubuyobozi bwakumarira ni iki icyo numva ubuyobozi bwamarira kugeza ubu ngubu ntacyo bamariye sindabyizera neza impamvu nabyizera neza nagiye kuri komisiyo y'uburenganzira bwa muntu niko ikibazo mfite nigaragariza ikibazo cyanjye ahubwo i- uko nakigaragaje byarekeye aho ngaho ahubwo babaye nk'abarimo kuneka nabo ikindi cya kabiri haje inzego nyinshi zitandukanye zimbaza kuri icyo kibazo hari hari neva egeni neva egeni sinzi nimba nayo ijya muri icyo kibazo yarambajije ngo irashaka kumfasha shize ukwezi mbajije icyo kibazo nta kintu yamfashije komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yageze n'iwanjye aho nari ntuye ubu ngubu aho nari ntuye yarahageze ariko urumva kuri njyewe ntabwo ndavuga ngo ni iki cyaba cyaba cyarakozwe nk'uko nagaragaje ikibazo cyanjye nagize nyuma yo gutanga kiriya gitekerezo kandi perezida w'u rwanda yaravuze ngo dutange ibitekerezo tukigani tuganire kuri iyo ngingo nta hohoterwa cyangwa ihungabana naba nahura naryo iyo ari yo yose kugeza ubu ngubu napfa napfa simbizi ariko gusa niyo napfa ikinyoma ntikizatsinda ukuri uri umwe mu banyarwanda bahagurutse uretse amashyaka ya politiki yagaragaje mu nyandiko ko adashyigikiye ko itegeko nshinga ryahindurwa wowe warabyanditse muri make ikintu wumva cyane kurusha ziriya miliyoni eshatu n'ibihumbi magana arindwi banditse basaba ko ryahinduka wowe icyo wumva bariya miliyoni b'abanyarwanda batumva ni iki wadusobanurira kurushaho icya mbere navuga mu rwanda habaye amarorerwa mu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane habanje kuba ibintu bitandukanye ku maradiyo muri bamwe mu bayobozi cyangwa se muri bamwe bakoze ibyo bintu ntabwo leta y'u rwanda yabigizemo uruhare ariko iyo haza kuba abanyarwanda bashishoza n'ibyabaye bisesero bisesero ni abanyarwanda birwanyeho iyo haza kuba abanyarwanda bashishoza bakareba kuri icyo kintu bakabanza bakakinegosiyaho neza bakakiverishiya byari gufata ingufu nke kuruta uko ikintu cyose twajya twikiriza icyo twumvishije cyose tukikiriza hatabayeho gushishoza kw'abanyarwanda cyangwa se kw'abantu icyo kintu kireba tukareba ingaruka zacyo mbere ntabwo mvuga ko leta y'u rwanda ishaka gukora ikibi ahubwo ndimo ndagaragaza ko ingaruka zaba nyuma ya biriya byose izo tubona mu burundi izo tubona mu bindi bihugu bishobora kutubaho tutaragize gushishoza mbere ko icyo kintu kiba urugero nimba umuturage avuga ngo ndashaka ko itegeko ridahinduka umuyobozi akayobora igihe icyo ari cyo cyose ashaka nk'uko ibyifuzo mbyumva aho babivuga ntabwo bizagira iherezo ni ukuvuga ngo ntabwo nta demokarasi izaba iriho kandi niba hariho gusaranganya ubuyobozi nkeka ko haba amahoro meza kuruta uko abantu bajya basimburana ku buyobozi mu gihugu habaye intambara ariko mu gihugu habaye ikindi kintu runaka byaba byiza yaba ari demokarasi so niyo mpamvu uvuga ngo kugira ngo tubone ko icyo kintu cyaba cyiza ni uko twabanza tukareba ingaruka tudatekereza dutekereze ku byiza no ku ngaruka yego perezida yakoze ibyiza twese turabyemera hari byinshi byiza yakoze ariko hari n'ibyo yakoze ibyo ngibyo nabyo tugomba kubimenya icyo ngicyo rero nicyo twakagombye kureba tukagiha umwanzuro nk'abanyarwanda tukavuga ngo turebe ibyiza bigezweho turebe n'ikibi gishobora kutuzaho turebe noneho n'ejo heza hazaza kuko twebwe turi ibitambo by'abana bacu turimo kubyara kimwe n'uko twebwe turimo kugiraho ingaruka na jenoside yakozwe n'abatubanjirije baturusha imyaka icyo ni igihugu twisanzemo icyo gihugu twisanzemo ni nayo mpamvu dukwiye twebwe nk'urubyiruko dufite hacu heza hazaza tugomba guharanira niyo mpamvu tugomba guhaguruka tugahagara tugapira ukuri ariko bariya bandi bazaza bakaza twarababereye ibitambo so habeho gushishoza hanyuma tugashishoza no ku byo tugiye gukora nimba nta ngaruka yaba nyuma y'ibyo bintu ntabwo mfite ingengabitekerezo ya jenoside ntabwo mfite ingengabitekerezo yo kwanga perezida ntabwo mfite ingengabitekerezo yo kuba natera igihugu ahubwo ndimo ndagira ngo u rwanda rwanjye rw'ejo hazaza rugombe kugwira uvuze cyane ugarutse cyane ku ijambo gushishoza sinshidikanya ko washishoje ujya gukora iriya nyandiko igeza ku nteko uvuze ko haribyo perezida paul kagame ishyaka rya fpr ryavuze ko yagirije abanyarwanda kuri byinshi n'abantu benshi babigarutseho ariko wowe uti hari ibyagezweho n'ibitaragezweho watubwira ku buryo bwumvikana neza vetus nshimimana ikintu kimwe cyangwa se bibiri rwose byumvikana perezida kagame atagezeho wabwira abanyarwanda uti namwe mushishoze mbere y'uko kuvuga ibyo bintu reka mbanze ngo urugero wowe umunyamakuru uwaguha miliyoni eshanu izaza nyuma y'imyaka icumi n'uwaguha miliyoni imwe izaza mu kwezi kumwe watora iki icyo kibazo mpaye nta kibazo sinakigusubiza ariko ndagiha abatwumva muri uyu mwanya bacyumve bashishoze babizirikane bisubize Eh, ikindi rero ndibuseho kuba i kigali hari isuku hakaba hari ama etaje hakaba hari n'ibindi ntashobora kurondanya imihanda n'ibice U- ibyo ngibyo ngewe mbifata nk'amawuwa iyo amawuwa ari iwawe mu rugo ubona ari byiza ariko utabibyaza umusaruro iyo mu rwanda uvuga ngo nta kazi gahari ukambwira ngo "Ah, hari amazu ngewe mbifata nk'amawuwa iyo mu rwanda uvuga ngo hari ubukene bwinshi hanyuma ukambwira ngo hari imihanda ibyo mbifata nk'amawuwa ni indabyo ubwo ngubwo nshaka kuvuga iyo Ndakumva.
uvuga ngo wateye imbere ukabona ururimi rwawe ruri mu mucamarenga utabasha kubyumvikanaho hari ibyi- ibintu utamenya icyo gihe nk'umusoreshwa ngiye nta nubwo nakwishyura n'ijana ryanjye nta nubwo naguha n'ijana ryanjye nk'umusoreshwa hanyuma icyo gihe iyo bigenze gutyo amanota urayatakaza ntabwo naguha mirongo ijana ku ijana kandi bose wawe ariko iyo bigenze neza wenda ntibigende neza uravuga utamabura buri zo niyo mpamvu naguhaye ruriya rugero nkubwira ngo wagwa miliyoni n'ibihumbi ijana icyo gihe niho ubonera icyo kintu icyo cyakabaye kuba kikumarira kikaba kitaragize icyo kikumarira ukacyambura ama ndagushimiye ni vetus Icyo nakoze.
nshimiyimana tuvuganye ari mu rwanda birumvikana vetus ikibazo cyawe wambajije sinahise nkigusubiza ariko nagize nti abatwumva ni benshi icyo kibazo wacyababajije nabo bacyumve bashishoze bagusubize ariko nabo bisubiza urakoze cyane hari icyo nagarukaho yego ndagaruka ku kibazo cy'umutekano wanjye Icyifuzo Ari cyawe ni ubu ikihe?
kugeza- kugeza ubu ngubu nakubwiye mfite umuryango ntabwo nkora ni mu buhungiro bitewe n'umutekano wanjye mukeya nta mutekano mfite. mfite ubwoba ko ejo n'ejo bundi napfa so hari ubuvugizi nshoboye hari icyo mwashobora mwafasha ariko nkabona umutekano n'uburenganzira bwanjye mu gihugu cyanjye sinabona sitati y'ubunzi ndi mu gihugu vetus nshimiyimana impungenge zawe z'umutekano ndazumvise abashinzwe umutekano mu rwanda abayobozi mu nzego zinyuranye batwumvise ndagushimiye cyane yego nawe ugira amahoro ejo bundi kuwa gatanu i buruseli mu Bubiligi amashyaka atanu ya politiki y'abanyarwanda arimo fda inkingi rnc ihuriro nyarwanda pdp imanzi ps imberakuri n'amahoro nabyo byarakoranye bigirana amasezerano yo gukorera hamwe ariko kandi abayahagarariye twaravuganye bagira icyo batangaza ku bijyanye n'itegeko nshinga mu rwanda abo ni bwana gerivasi condo na- w'ishyaka rnc ihuriro nyarwanda na bwana ry'umugabe jean batiste w'ishyaka ps imberakuri ibibazo biri mu rwanda mwembi murabikurikirira hafi gusinyira amasezerano i buruseli mu birigi n'ibibazo biri mu rwanda ese guhindura itegeko nshinga bwana gerivasi condo mwe mubibona mute Eh, murakoze bwana karekezi kumpa ijambo kuri icyo kibazo Eh, kuba twasinyiye ayo masezerano i buruseli ni ikimenyetso gikomeye cyane Eh, kuba eh, nyuma y'ayo masezerano twagiye mu muryango w'ubumwe bw'i buraya kugira ngo tubabwire impungenge tewe na biriya bintu byo perezida kagame eh, yakoze kugira ngo akore ibishoboka byose bahindure iyo tege- iyo ngingo y'ijana na rimwe noneho abone uko yakomeza kujya kwiyamamaza kuri manda ya gatatu twari tubikomeyeho cyane twagerageje no kubasobanurira kumva mbese ibyo bintu iyo bamwe batubwira ngo bafite abantu barenze miliyoni enye cyangwa hafi aho zatanze petisiyo yo gushyigikira ko igitego shingiro ryahinduka abo bantu baba ari bande twabagaragarije ko uwa mbere ari perezida paul kagame uzi neza ko aramutse avuye kuri ubu butegetsi hari inkiko zimutegereje tubagaragariza ko abandi bash- ba- bashyigikiye ibyo bintu ari abambara ibi ni ukuvuga abafatanyacyaha we na na perezida kagame bagiye bakora amarorerwa muri ki- muri muri kariya muri kiriya gihugu no muri ka- kariya karere hanyuma abenshi nanone muri abo banyarwanda ni abahahamuwe na buriya butegetsi bwa perezida paul kagame babona ikintu cyose akavuga ati aho gupfa none nzapfa ejo cyangwa se akavuga ati nta kundi nabigira nakemera agaharwa akanyukirwa ibyo yamutegetse byose akabikora kuko atabikoze ari we n'umuryango we bashize hanyuma rero tukababwira ko hari n'abandi banavuga bati usanze umuntu asenya urwe umutinya umu- umutiza umuhoro hakaza ndetse ga n'abandi bavuga bati umwana wundi iyo usanze arya ibitaribwa ukoma isazi ibyo byose rero twamara kubibasobanurira kwereka ko ari cya gitugu ni igitugu kidasanzwe twagerageje kwita mu gifaransa ikintu cyitwa dictocracy mu kinyarwanda ni igitugu cyubatse mu rutare nagereranya no kubatana n'urutare rumwe ari uko wafata urutare rwa ndaba ukagerekaho urutare rwa ngarama ukagerekaho urutare rwa kamegeri ukavuga uti ngiki gitugu cyawe ukuntu gikomeye noneho ugashyiraho umwenda wa rohonsa ukatwikira ngo iyi ni demokarasi abantu bose barimo babona ibibera imbere ibiri muri urwo rutare n'izo ntaruko nabivugaga gusa bwana gervase condo icyo umunyarwanda utwumva ubu uri mu gihugu yibutse miliyoni eshatu n'ibihumbi magana arindwi bandikiye inteko bayisaba ko itegeko nshinga ryahinduka yagira ati mwe muravuga muri hanze y'igihugu bagezeho mwe bwana ry'umugabe jean batiste mu ishyaka ryanyu ps imberakuri iyo mwumva ko muvugira i buruseli mu birigi kandi miliyoni eshatu n'ibihumbi magana arindwi barasinye basaba ko itegeko nshinga ryahinduka mwumva ibibera mu gihugu mubikurikirira hafi cyangwa nyine ngewe ndi hanze ariko nk'uko mubizi ishyaka prs mbera kuri ishyaka ryashingiwe mu rwanda kandi riba mu rwanda ku buryo rero umunsi ku munsi mba nzi ikintu cyabaye yuko ari abarwanashyaka ariko cyane cyane abayobozi b'ishyaka turavugana urumva ntabwo wahagararira abantu mutavuganye ku buryo rero ibyo bibazo byose biba ukuntu babatera ubwoba ngo bajye gusinya cyangwa se ukuntu ba- bamwe ba- bajya nko mu nama barangiza bagafata impapuro z'abantu baje mu nama biyanditseho bazi ko bari baje mu nama bakavuga ati ubu rero twese tugiye gutanga zino mpapuro niba hari umuntu ufite icyo avuga akivuge kandi bo bari basinye in- in- impapuro bazi neza ko ari iz'inama atari ibyo byo kujya guhindura itegeko nshinga ariko nanone nk'uko conda bivuze aho gupfa none wapfa uyu munsi baravuga ati nimureka tumureke abikora uko ashaka ariko igihe nikigera ko bihinduka bizahinduka kubera yuko ntabwo kagame yavutse u rwanda ngo ruvuka u rwanda ntirwabaye uko ariko kavuga kagame avutse kagame yaje arusanga kandi kagame ntanapfa azasiga u rwanda na mbere ye hari abandi bagiye bategeka buri wese yagera ku butegetsi akumva yuko mbese ngo byarangiye atariho ntabwo u rwanda ruzabaho ubwo rero muri makeya abantu bari mu rwanda uyu munsi nubwo babona ariyo kinamico rikora bakicecekera ariko bazi ibiba- ibi- bazi biba igisigaye rero ni uko hari igihe bazatinyuka bakavuga bati nyamara ibi tubeshyira ngo turagukunda ntabwo tugukunda we azakizwa n'amaguru yirukanye nibyo navugaga bwana ry'umugabe ni ibitekerezo mutanga birumvikana ariko umuntu aragira ati mwagombye kujya i buruseli kugeza ubutumwa bwanyu ku muryango w'ubumwe bw'uburayi ariko mu rwanda abanyarwanda ubwabo nk'uko muvuga demokarasi ni ubutegetsi bw'abaturage none abanyarwanda barahagurutse inteko irabumva nayo ifata akayo ijya kuvugana n'abandi baturage basanzwe mu giturage iwabo yumva ibitekerezo byabo inteko yatangaje ko mu banyarwanda bose yahuye nabo icumi gusa ari bo bagaragaje ko batemeye ko cyangwa se batifuza ko itegeko nshinga ryahinduka bwana condo iyo si demokarasi irambuye nicyo cya gitugu nicyo kimenyetso cy'igitugu twari turimo tugerageza gusobanura ibyerekeye imibare murabazi buriya butegetsi igihe cya twagiramungu yajyaga kwiyamamaza muri bibiri na gatatu ubanza baramuhaye amajwi nk'atatu ku ijana atatu ku ijana bazi neza ko ari wari watsinze ayo ma- ayo matora Kubu- bivuge rero abo bantu bakubwira ngo ni ni abantu icumi batashaka kugira ngo batorwe ubikube na zeru rwose ubikube na zeru nibyo nakubwiye ko bashaka kuramuka ikindi rero abo banyarwanda ntibirumvikana barababaye ni nayo mpamvu tuvuga duti inkono ntihira ikibatsi ihira ikibariro kuri bo abababaye bose bifuza ko ubutegetsi wagenda ukaburirika nonaha ariko iyo ngoma y'igitugu kimeze kuriya ugomba kubanza gusiba amayira ajya mu kigega amayira yajyaga ivana ubwo izo ngufu arimo n'izo mfashanyo z'amahanga z'imiryango mpuzamahanga umunsi babashije kumva neza icyo gitugu urambwira uti barakizi umunsi babonye abanyarwanda ba- bumva ba- biteguye kuba banasimbura ubwo butegetsi ndakubwira ko uzagira gutya ukabona ubutegetsi buhirimye nta n'isasu uri kwishyura ubutumwa numva mufite bwana condo gerve gervasi muragira muti mu byo mugamije ni ugusibira abanyarwanda ikigega niko bimeze bwana ry'umugabe nsobanuye gusubira Ngira ngo kagame banze- ikigega banze atwaye nuvuze gato abanyarwanda ku magambo yavuze hari ahantu wavuze uti icyo arashaka kuzaho ni uko urabona hari umuntu umwe w'ikibungo wandikiye inteko ababwira ati njye ndabona kagame atagombye kwiyamamaza ndumva yaranyuze kuri radiyo yanyu amenyesha abantu ukuntu arimo guhigwa ko adashobora gutaha mu rugo icyo rero ni ikintu kikwereka yuko ahantu hose barazitiye kugira ngo bace- bace intege abantu babatera ubwoba ndabashimiye cyane bwana jean batiste ry'umugabe w'ishyaka ps imberakuri na bwana gervasi condo w'ishyaka rnc ihuriro nyarwanda tuvuganye bari i buruseli mu birigi ni nyuma yo gushyiraho umukono ku masezerano yo gukorera hamwe hagati y'amashyaka atanu amashyaka fdu inkingi ishyaka rnc ihuriro nyarwanda ps imberakuri pdp imanzi n'ishyaka amahoro ndabashimiye mwembi murakoze bwana karere mu gusoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ku bakomeje kutwumva nshimire uyu watwandikiye witwa Justin nyanshwa wakurikiranye ikiganiro cyatambutse mu cyumweru gishize yagize ati nakurikiranye ikiganiro cyahise kuri radiyo ijwi ry'amerika mu gitondo tariki ya cyenda y'ukwezi kwa munani abatumirwa bari umuvugizi wa fdr hamwe n'umushakashatsi mashimango abubakre ubusanzwe uba mu bufaransa ubu akorera ubushakashatsi muri centre afurika Justin nyanshwa yagize ati ndifuza kugira icyo mvuga kuri bimwe mu byavuzwe n'umuvugizi wa fdr kuko numva bihabanye n'amategeko agenga impunzi yaba amategeko y'igihugu cyazakiriye ndetse n'amasezerano mpuzamahanga areba impunzi yasigwe mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na rimwe nyanshwa rero ndagushimiye ibibazo nk'ibi ntibishira uyu munsi ntituvuganye ntituguhaye ijambo ariko tuzakugarukaho mu biganiro byacu bitaha nawe tuguhe ijambo gusa muri uyu mwanya turagushimiye cyane dushimiye kandi namwe mwese mwatwumvise mu kiganiro cyacu dusangira ijambo uyu munsi kuri mikoro hano i washingitoni mwari kumwe nanjye etiyene karekezi